Kun Waashingtan diisii irraa akkasanii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kamisaa fulbaana tokko bara 2022 biyyatti immoo fulbaana 26 akka mooltan keessummeessaan keessan aannu gusuutaan mireeti. mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi gareen TPLF battalatti waraana dhaabanii walitti bu'iinsa kanaa fi xumura akka godhan Ameerikaan garee lameenuu gaafattee jirti. Kanumaan qabatee waraanni itti fufee lubbuu namoota balaaf saaxiluusaa hedduu nu yaaddeesseera jedhan ministeerri dhimma diidaa Ameerikaa Antooni Bilinkan. Gareen TPLF waliigaltee namummaa taasifamee ture cabsuusaa kan tuqu mootummaan Itoophiyaa immoo. ameerikaan garee lameeniif waamicha gochuun garee tplfif beekamtii kennuu ta'a jechuudhaan mormii isaa dhageessiseera gareen tplf immoo gama isaatiin humnoonni itoophiyaa fi eritiriyaa humna guddaa bobbaasuudhaan karaa lixa tigiraa adiyaaboo jedhamuun waraana banan sana qolachaan jira jedheera gama biraatiin keeniyaan waraana ishee somaaliyaa keessa jiru baasuu baannaan biyyattii haleeluu akka itti fufu al-shabaab beeksisee jira. qophiin fayyaasee hospitaala waliigalaa nagallee wal'aansa ummata kuma lamaa oliif kenne ilaallata amma oduu addunyaatu dursaa bafqaaduu moroda.
Harka fuunee akka mooltanii hordoftoonni sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Yommuu wal waraansi kaaba Itiyoophiyaa itti fufee jiru kanatti waraanni mootummaa Itiyoophiyaa waraana mootummaa Eertiraatii wajjin ta'uudhaan waraana adda bilisummaa uummata Tigraay kaaba Tigraayitti argamu irratti haleellaa raawwachaa jiraachuu isaa dubbi himaa adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa waabeffachuudhaan maddi oduu rooyitarsii gabaasee jira. Karaa biraatiin kaaba lixa Tigraay keessatti kallattii afuriin haleellaan irratti raawwachaa jiraachuu isaa kan ibse koomaandi poostiin waraana naannoo Tigraay bakkeewwan lolli irratti taasifamaa jiru maqaa dha'uudhaan ibsee jira. Dhimma kana irratti mootummaan Itiyoophiyaa, mootummaan Yuunaayitid Isteetsii fi dhaabbileen gargaarsa namoomaa ibsa adda addaa kennanii jiru. Hordoftoota keenya bal'ina gabaasa kanaa oduu booddee isinii dhiyeessina. Walwaraansa godina walloo kaabaa keessatti torban darbe jalqabameen kan ka'e namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii naannoo magaalaa dassee qubatanii turan gara mana isaaniitti deebi'uu jalqabuu isaanii gabaasaan VOA Masfin Arraagee magaalaa dassee irraa ibsee jira. Akka gabaasni kun jedhetti magaalli dassee namoottan godina walloo kaabaa keessa qe'ee isaanii irraa buqqa'aniin muddamtee erga turtee booda yeroo ammaa haala tasgabbaa'aa keessa seentee jirti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii namoota walitti bu'iinsichaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiran ilaalchisee ibsa baaseen gareewwan wal waraansaa irra jiran siviilotaa fi jaarmiyaalee tajaajila siviilotaatiif oolanii fi akka eegumsa taasisan siviilonni bakka wal waraansi taasifamaa jiru keessa jiran akka ba'uu danda'aniif haala mijeessuu fi akka qaban waamicha dhiyeessuu isaa gabaasni Masfin Arraagee kun ibsee jira. Biyyoottan Afrikaa jijjiirama qilleensaa isa magaalota gurguddoo ardichaatii fi sodaa ta'ee fi kan gargaaru tarsiimoo qopheeffachuu akka qaban pirezidaantiin Gaaboon Alii Boongoo Odiimbaa yaa'ii marsaa sadaffaa torban haala qilleensa Afrikaa irratti taasifamaa jiruu fi dubbachuu isaanii Associated Press gabaasee jira. Walga'ii magaala guddicha Gaaboon Liivarviil keessatti banamee jiru kanarratti pirezidaanti Alii Boongoo akka dabalanii jedhanitti hanga'oonni Afrikaatii fi ogeessonni walga'ii haala qilleensaa kan mootummoota gamtoomanii marsaa 27ffaa isa ji'a fulbaanaa kana keessa biyya Masir keessatti taasifamu irratti ejjannoo qabatanii dhiyaatanii qopheeffachuu akka qaban hubachiisuun isaanii gabaasamee jira. Biyya walga'ii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haala jijjiirama qilleensaa irratti mari'atu qopheessuudhaaf deemtu Misirii fi ministeera dhimma alaa kan ta'an Saamii Shukurii haala jijjiirama qilleensa Afrikaa ilaalchisee waadaan Gilaasgoo Iskootlaand keessatti galame hojiirra akka hin oolle himuun isaanii gabaasameera. Yaa'ii torban haala qilleensa Afrikaa marsaa sadaffaadhaaf taasifamaa jiru kana keessatti hanga'oonni mootummaatii fi qooda qabeessonni kuma tokko ta'an hirmaachuun isaanii beekameera. Jijjiirama haala qilleensaatiin kan ka'e yeroo ammaa Afrikaan bahaatii fi gaanfii Afrikaa balaa hongeetiin kutaan saahil immoo ho'a gammoojjii hamaadhaan biyyoottan walakkeessa lixaa fi kibba Afrikaa immoo balaa lolaatiin miidhamaa jiraachuu isaanii Associated Press gabaasee jira. oduu kanaan walqabateen rakkina haala qilleensaa kanaan walqabatee balaa hongee ishee mudateen kan ka'e biyyi Zimbabwee bineensota eegumsi taasifamaafii ture kuma lamaaf dhibba shanii kibba biyyattii keessaa kaasuudhaan gara kaaba biyyattiitti dabarsuu jalqabdee jirti. Bineensota kana keessa arbi dhibba afurii fi gafarsii shantamni akka argamanu kan ibse gabaasni Associated Press bakki bineensonni kun itti geeffamaa jiran bakka kanaan dura keessa turan irraa kiloomeetirii dhibba torba akka fagaatu beeksiseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaa fi Chaayinaan biyyoottan biroo waliin ta'uudhaan kamisa irraa shaakallii humna waraanaa taasisuu jalqabuu isaanii gabaasni Associated Press ibsee jira. Shaakallii humnoota waraanaa kana ilaalchisee ministeerri ittisa Raashaa akka jedhetti shaakallii waraanaa Vostook yookiin ba'aa kuma lamaaf digdamii lama jedhamee moggaafamee fi amma fulbaana torbaatti itti fufu kanarratti loltoonni lafoo kumni shantamni xiyyaara waraanaa dhibba tokkoo fi afurtamaa fi dooniiwwan jaatama dabalatee kutaaleen meeshaalee waraanaa kuma shan ta'an shaakallii kanarratti ni hirmaatu. walitti dhufeenyi chaayinaa fi raashaan yuunaayitid isteetsii wajjin qaban muddama keessa yemmuu jiru kanatti shaakallii waraanaa taasifamu kanarratti kan hirmaatan biyyoottan hedduu riippaabilikii sooviyetii duraanii keessa turan chaayinaa indiyaa laa'oos moongooliyaa nikaraaguwaa fi sooriyaa akka ta'an jeneraala waraanaa raashaa olaanaa waabeffachuudhaan ajaansi firaans pireesii gabaasee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qaamni dhimma nuukileeraa irratti hojjetu dhaabbanni atoomiik enerjii addunyaa kamisa har'aa haala dhaabbanni nuukileeraa yuukireen zaappooreeziziyaan irra jiru qorachuu jalqabuun isaa gabaasamee jira. Daayrektarri dhaabbata atoomiik enerjii addunyaa Rafaayil Giroosii naannoo dhaabbata nuukileerii sana irratti sochiin loltootaa heddumminaan akka mul'achaa jiru oduu gabaastotatti himuun isaanii ibsameera. Ogeessonni dhimma nuukileeraa kun guyyoottan muraasa dhufanii fi akka achi turan kan ibsan Rafaa'el Giroosi fuula durattis ogeessonni dhaabbatichaa haala dhaabbataan achi turuu danda'an irratti akka hojjetan himanii jiru. Itti gaafatamaan imaammata dhimma alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boorel dhimma kana irratti roobii kaleessaa ibsa kennaniin raashaan naannoo dhaabbata nuukileeraa sana sochii waraanaa irraa akka bilisa gootu gaafachuun isaanii himameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
Bafqaadhu Morodaa Galatoomii gabaasaalee har'aaf qophaa'anitti immoo ceenaa nooliin tura.
lola kaaba Itiyoophiyaa keessatti geggeessamaa jiru ilaalchisuudhaan kanneen ibsa kennan yuunaayitid isteetsii fi yuunaayitid kiingdam yookaan biriteen gareen lamaanuu sochii waraansaa dhabanii akka marii araaraatti deebi'an waamicha dhiyeessaa jiru. Mootummaan Itiyoophiyaa immoo gama isaatiin gareeleen lameen kan jedhamu kun dubbii dhugaarraa maqe waan ta'eef fudhatama hin qabu jedhee jira. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLFs akka ofii nageenyaaf cicha qabu ibsuudhaan. gama kaan komachuun isaa ni yaadatama. Mootummaan Itiyoophiyaaf addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jalqabamuuf babal'achuu waraansichaaf inni tokko sakaan balaaleffachuu akkuma itti fufanitti jiru. Dubbii himaa TPLF Getaachoo Raddaa waabeffachuudhaan maddooduu Reuters akka gabaasetti waraanni mootummaa Itiyoophiyaa waraan Eertiraa waliin ta'uudhaan kamisarraa ganama bariirraa kaasee waraana TPLF kaaba Tigraayitti argamu irratti haleellaa bal'ina qabu raawwachuu isaatu himame. Koomaandi poostiin waraana Tigraay gama isaatiin dhimma kanarratti ibsa kamisaarraa baaseen diinna arra ganama barii akka lakkoofsa biyyaatti sa'aatii kudhaniif walakkaarraa jalqabee naannoo Adiyaabootti kallattii afuriin haleellaa raawwachuu jalqabe jedhee jira. Ibsi koomaandi poostii waraana Tigraay kun itti fufuudhaan bakkawwan lolli itti taasifamaa jiru Fiqaayaa Gabreetii amma Admeeyitiitti, Salaamoorraa amma Shiraarootti, Gooboo yookaan Tullu Tsinaayitirraa amma Adiyaasariif Irdii Maatiyaasitti. addi goshuurraa amma adiyaasaritti jedhe tarreesse karaa kibbaatiin roobii kaleessaa kallattii saqoxaa fi abargalleetiin aleellaan irratti raawwatamuu akka jalqabe ibsa ajaja waraanaa adda bilisummaa uummata tigraay irraa ba'e kun dabalee ibsee jira hojjetaan gargaarsa namoomaa dhaabbanni oduu rooyiters waabeffate magaalaa shireerraa akka himetti namoonni konkolaataa oofanii naannoo daangaarraa gara shiraarootti deebi'an dhukaasni meeshaalee waraanaa guguddaa gamaaf gamana akka walitti dhukaasamaa ture himanii jiru. Naannoo magaalaa Shiraarootti aleellaan meeshaalee waraanaa fagoorraa furguggaanii akka raawwachaa tures namoonni ijaan argan kun dubbachuu isaanii Reuters gabaasee jira. Dhaabbanni oduu kun hoogganaa milishaa naannoo amaaraa maqaan dhaamne waabeeffachuudhaan akka gabaasetti madoon waraana mootummaa hospitaala umaraa seenaa akka jiranii fi siiviloonni hospitaalicha keessatti wallaanamaa turan bakka biraatti akka dabarsaman taasisamuu addeessee jira. wal waraansa akka haaraatti jalqabame kana ilaalchisee himannaa gama aangawoota TPLF fi mootummaa Eertiraa irratti dhiyaatuuf deebii gama aangawoota mootummaa Eertiraa irraa argachuudhaaf yaaliin VOAn irra deddeebiin taasise akka hin milkoofnee fi yaaliin kan itti fufee jiru ta'uu oduu gabaasaa VOA asmaraa jirurraa hubachuun danda'amee jira. Ta'us ministeerri beeksisaa mootummaa Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal kaleessa yaada fuula tiwiitarii isaanii irratti barreessaniin TPLF Eertiraa irratti waraana labsuudhaaf yaada akka jirutti barreessan. Wal waraansa kaaba lixaa Tigraayitti taasisamaa jira jedhame kana ilaalchisuudhaan mootummaa Itoophiyaatiinis deebiin hagammaatti kenname hin jiru. Ta'us gama biraatiin ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa haala yeroo irratti ibsa harraa hawaasa dippiloomaatotaa finfinnee jiraniif kenneen haalli diinummaa babal'achaa akka jiru ta'us mootummaan Itoophiyaa rakkinicha karaa nagaatiin xumuruudhaaf ammas fedhii qaba jedhee kadeemsa nageenyaa gamta afrikaatiin hoogganamaa ture haal duree kaa'uudhaan danqe tplf akka ta'etti dubbate ittaanaan muummee ministeeraaf ministeerri dhimma alaa mootummaa itiyoophiyaa dammaqee mokonnin ibsa dippiloomaatotaaf kenname kanarratti tplf agaja 23 bara 2022 naannoo affaarii fi amaaraatti lola jalqabuunsaa waan fudhatama hin qabne jedhanii TPLF hawaasa naannoo sanaa irratti irra deddeebi'ee akka miidhaan qaqqabsiifne gochuudhaaf mootummaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e kamiinuu ka fudhatu ta'uu dubbatan. Gama biraatiin wal waraansa babal'achaa deemaa jiru kana laalchisee mootummaan Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen mootummaan Itoophiyaa fi TPLF hatattamaan akka lola dhaabanii walitti bu'iinsicha karaa nagaatiin xumuruu irratti akka hojjetan gaafatee jira. Ministerichi dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken itti fufuudhaan wal waraansichiif balaan lubbuu namaarra ga'aa jiru kan isaan yaaddesse ta'uu ibsanii jiru. Ministeerri Biriteen kan dhimmoota Afrikaa Viikii Foordis lola kana laalchisuudhaan yaada kennaniin karaan tokkichi walitti bu'iinsa kana furuun danda'amu gara okkara dhaabuutti akka deebi'an taasisuu fi battalatti mariin siyaasaa akka jalqabu gochuudhaa jedhanii jiru. gama kanaan carraaqqii araarsitummaa gamta afrikaatiin taasisamaa jiru ni deggerraa haalli kun akka daran hin babal'anneef carraaqqiin kun dachaadhaan dabaluu qabaa jedhanii jiru itti fufanii. Daayirektarri dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID Samaantaa Paaworis fuula tiwiitarii isaanii irratti yaada kennaniin sochiin gargaarsa namoomaa naannoo Affaar, Amaaraa fi Tigraay keessa jiru danqaa ta'uun hin malle keessa seenuusaa ibsanii sochiin hojjetoota gargaarsa namoomaa hidhuu boba'aa saamuu fi konkolaatota fudhachuu akka taasifamaa jiru ibsanii jiru. Dhiibbaan sochii gargaarsa namoomaa irratti taasifamaa jiru akka dhaabbatus gaafatanii jiru Samaantaa Paawoor.
amma immoo torbanitti al tokko jaalannee gammadaatiin kan qophaa'u gara qophii fayyaatti dabarra. hospitaalli waliigalaa fi kooleejiin meedikaalii hospitaala arsii nagallee dhiyeenya kana hojii tola ooltummaa kan mooraa ija baqaqsanii yaalu gaggeessee jira sababaa weerara dhukkuba koovidii fi rakkoo nageenyaaf jecha tajaajilli kun kan addaan citee ture tajaajila kana amma itti fufuusaa daayirektarri olaanaa ogeessa fayyaa daa'immanii kan ta'an dooktar Balaayina Lataa ibsanii jiru jaalanne wajjin turtii godhaniiru garasitti ceena.
Tajaajilli kun kan kennamu tolaan rakkoon mooraa ijaa kun biyya keessatti bal'inaan kan jiru waan ta'eef namoonni harka qalleeyyiin yaalamuu kan hin dandeenye waan ta'eef namoonni tolaan tajaajila kana akka argatanii godhaa jirra.
Namoota meeqa dhaqqabnee jettanii yaaddu?
Egaa hanga ammaatitti kanaan dura egaa yoo tajaajila yaala mooraa ijaa kana bilisaan geggeessinu walumaa galatti namoonni rakkoo ijaa qaban kabiyyuu dhufanii qorannoo fi yaalli bilisaanii godhamaa fi qorannoo fi yaala bilisaa kan godhamee fi walumaa galatti namoota naannoo kuma kudha shanii ta'u Haa ta'u malee tajaajila baqaqsanii yaaluu moora ijaa kanaan marsaa lamaan kanaan namoonni qullinni inni kennamuu fi akkaataan opereeshiniin inni ittiin hojjetamu kan biyya keenyatti baratameen ala waan ta'eef namoonni carraan arguun isaanii baay'ee olaanaa waan ta'eef godinaalee Oromiyaa kamirraayyuu hin dhufu hanga ammaatitti daataan nu miidiyaa guguddaa irratti illee beeksisa isaa waan hojjennuu fi bal'inaan naannoo godina Arsii Lixaa, Shawaa Bahaa fi godina Baalee akkasumas Gujiif Boorana irraa kan dhufan yoo ta'e illee godinaalee Oromiyaa kamirraayyuu namoonni odeeffannoo qaban dhufanii yaala kana marsaa lachuu keessattuu fudhachaa kan turan ta'uu isaa argisiisa daatansa.
Dhaabbati kun egaa hundeeffame waggaa meeqa?
Dhaabbanni kun egaa erga tajaajila jalqabee reefu waggaa shanii haa ta'u malee hojii tola ooltummaa kana baay'inaan carraa jirutti fayyadamee hariiroo abbootiin qabeenyaa dhaabbata kanaa Dooktar Guddataan fa'aa namoota beekuuf qaban irraa kan ka'e karaa hedduun fedhii isaan qabaniillee qabeenya risoorsii waan kananiif barbaachisu ramaduu isaanii wal qabate tajaajilli tola ooltummaan baay'ee dhaabbilee duraan turanii hoggaa baay'ee hojjetaniin haala waliin madaalleen keessatti kennamaa kan jiru. Dabalataanis namoonni kuma sagaliif dhibba saddeet ta'an immoo tajaajila yaalaa baqaqsanii yaaluu barbaadan kanneen biroollee adeemsa kana keessatti tajaajila akka argatanii wal maddiitti godhamee jira jechaadha.
Egaa namoonni biyya alaa dhufanii waan kana hojjetan akka jiran dubbattaniitu biyya keessaa hoo kan isin gargaaru eenyu? Yookiin isinuma moo?
Egaa nu biyya keessatti tajaajila kana kan gurmeessu dhaabbatumaa fi hojjettoota dhaabbatichaati. Haa ta'u malee namoota hedduu lakkoofsaan guddaa ta'anii waan keessummeessinuu fi guyyaatti namoota dhibba sadii haga dhibba sadiif shantamaaf kan ta'aniif baqaqsanii yaaluun waan godhamuuf ogeessota naannoo ijaarratti hojjetan kanneen hospitaalota naannoo keenya irratti argamanii duula kanarratti akka hirmaatanii fi waliigaltee yeroo gochuu fi isaaniif waan barbaachisu kafaltii mijeessuudhaan akkasumas immoo yeroo dirreetti baanee godinaalee adda addaa keessatti deemnee namoota hin filanna namoota kana qorannoo hin geggeessina bilisaanii. Waldaa maanguddootaatti akkasumas immoo manneen amala sirreessaa naannoo keenya keessa jiraattillee deemnee namoota gargar baasnuu yeroo hojjannutti bal'inaan namoota ogeessota keenya dabalatatti ogeessota alaa dhufanii irratti ni hojjanna. Kanaan alatti meeshaalee fi ogeessota kanneen biyya keessa galchuuf biiroon fayyaa Oromiyaa xalayaa fi hayyamaaf waan ta'uu barreessuudhaan deeggarsa adda addaan godha.
Egaa namoonni dhufanii wal'aansa kana fudhatanii hospitaala sana hin bulu moo eega ta'eef booda manatti galu moo hin ciisu taanaan attamitti nama amma kana keessumsiisuu dandeessu?
Egaa wanni tajaajila kana baay'ee adda taasisu akkuma sila siin jedhe keessaa namoonni kun yoo rakkoo ija lamaallee qabaatan guyyaa tokkotti iji tokko hojjetamee fi hin deemuu barumsi isaa deebi'anii iji sun yoo irraa hiikanii guutumaan guutuutti kan argan waan ta'eef ammallee isa irraa hiikaniituma manatti galu guyyaa tokko booda ija lammaffaa immoo yoo hojjetamee fi kallattiidhaan deemaniituma manatti kan galan waan ta'eef hin bulanii. Warri bulan immoo jiru. Warri bulan kun tokkoffaa daa'imman xixiqqoo yoo anesteeziyaan barbaachisee jeneraal anesteeziyaadhaan raffisanii qorichaan opereeshinii godhuun kan barbaachisu yoo ta'e. Akkasumas maanguddoota deeggarsa kan hin qabne maatii kan hin qabne karaarraa namni deeggaree kan fide manneen amantaatitti bakka isaan kadhatan irraa ijaan kan hin argine kan fidan yoo ta'e asitti finnee iddoo bulchiinsaa mijeessinee fi bulanii tajaajila kan argatanii ganama irraa hiikamee gara mana isaaniitti akka galan gochuu akkasumas namoota godinaalee fagoo irraa dhufanii fi humna kan hin qabne yoo ta'e fi hospitaala keessa buluu kan barbaadan yoo ta'e namoota akkasii gargar baafne. Akka isaan bulaniin goona warri kuuwwan garuu guyyaadhuma hojjetameef san gara manaatitti kan galan waan ta'eef ganama immoo irraa waan hiikamuu fi arguu waan jalqaban waan ta'eef rakkoo akkasii isaanii mudatu garuma manaatitti galu.
Deemsa kana keessatti rakkoon nu mudate jettan maal?
Egaa as keessatti tajaajilli kun baay'ee tajaajila guddaadha. Biyya keessatti wanti hospitaalli kun guyyaa tokkotti dalaguu dhibbi sadii dhibbi sadiif shantamni kun yeroo baay'ee hospitaalonni keenya gurguddaan waggaa guutuutti waan hojjetaniin walgita yookiin hin caala. Tajaajila kana gurmeessuu keessatti hojii bal'aa nama gaafata. As keessatti nu'u wanni ammallee uummata kana uummata aanaalee godinaalee fagoo keessa jiran asumayyuu ta'anii warra miidiyaa hin hordofne keessattuu namoonni iji isaanii guutuun guutuutti hin arginee fi hawaasa keessatti gadi ba'anii ragaa kana hin fudhanne hin dhaga'anii dhufanii hin yaalamne fidanii qixa barbaadamuun yaalchisuu irratti ammallee hanqinni jira. Kanaan alatti gama hospitaala keenyaatiin yeroo dheeraa irratti yaadamee waggaa tokko oliif irratti hojjetamee qorannoon geggeeffamee qorannoon sukaaraa dhiibbaan dhiigaa jiraachuunsaa mirkanaa'ee. Yookaan hin qabaanne ta'e qabaatan immoo yaalamee kan geggeeffamudha. Ammatti egaa wantoota akkanaa kana bal'inaan dalaguuf rakkoo wanni ta'aa jiruu fi egaa qaala'iinsi meeshaalee yaalaa baay'ee dabalaa waan jiruu fi meeshaalee dhuma xixiqqoo qorannoodhaaf barbaachisanii waanuma akka gilaabii kanneen baay'ee dabalaa waan deemaa jiruu fi of ofoo keessatti tarii yoo deeggarsi bifa addaatiin argamaa hin deemne. Uummata bifa bal'ina kanaan tajaajiluu irratti rakkoo jira. Hanqinni tiraanspoortii fa'aa jiraachuudhaan kan ka'e namoota kanneen deeggaranii gara natti fiduu irratti rakkoo jira. Kanaan alaatti akkuma hojii idileetitti itti yaadamee waggaatti yeroo jahaaf mooraa ijaa qofa odoo hin ta'in kanneen biraa dabalatee yeroo jahaaf bal'inaan marsaa jahaaf tajaajila tola ooltummaa kanneen waan geggeessinuu fi. Kanaan alatti rakkoon guddaan hin jiru. Haaluma gaariidhaan haaluma karoorfamneen hojjechaa jirra.
Daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya mariin Dooktar Balaayina Lataa wajjiniin gaggeessine kana qofa miti torbee walitti deebina hedduu galatoomaa jenna.
Gara Naayiroobiitti oduu nu qaqqabeen immoo Keeniyaan waraana ishee Somaaliyaa keessa jiru hin baastu taanaan haleellaa koo ittiin fufaa jedha Al-Shabaab. Kana irratti gabaasa gara Naayiroobiitti nu qaqqabe Bafqaaduu Muradaatu dhiyeessa.
Gareen hidhattootaa Somaaliyaa keessa maandheeffatee jiruu fi garee shororkeessitoota Alqaayidaa wajjiniin firooma akka qabu kan beekamu Al-Shabaab biyya ollaa Somaaliyaa Keeniyaa irratti haleellaa raawwachuu akka barbaadu tibbana dhaadatee jira. Sababni inni Keeniyaa irratti haleellaa raawwachuudhaaf barbaadu sababa loltoonni Keeniyaa miseensa naga eegdota gamtaa Afrikaa ta'anii Somaaliyaa keessa jiranuufi jedheera. Al-Shabaab sanbata dheengaddaa ibsa barreeffamaan afaan Ingiliziitiin baaseen Keeniyaan loltoota ishee Somaaliyaa keessaa hin baaftu taanaan magaalota biyyattii adda addaa keessatti haleellaa akka raawwatudha kan ibse. Mootummaan Keeniyaa lafa Musliimaa weeraree qabatee jira kan jedhe ibsi Al-Shabaab kun lafa keenyaa fi uummata keenya weerara Keeniyaa irraa ittisuun akka nurra jiru beeknaa jedhee jira. Umar Mahammadi dhaabbata Internaashinaal Kiraayisis Guruuppii jedhamurraa xiinxalaa gameessa Afrikaa bahaati. Dhimma kana irratti ibsa karaa waatsaappiidhaan VOA'dhaaf kennaniin akkana jedhaniiru.
Generally, Al-Shabaab remains a threat to Kenya, both from infiltration across the border and terrorist attacks in other parts of the country.
Akka waliigalaatti daangaa ce'ee seenuudhaanis ta'e kutaalee biyyattii biroo keessatti hojii shororkeessummaa raawwachuudhaan Al-Shabaab sodaa keeniyaa akka ta'etti itti fufa kanaafuu waan barbaadan amma argatanitti keeniyaa keessatti yaalii haleellaa raawwatan itti fufu kunis amma waraanni keeniyaa sochii soomaaliyaa keessatti taasisaa jiru dhiisuttidha.
Mohaammed Hussein Ga'as Daarikteera Raad Piis Riisarch Inistituut yookiin rakaa qo'annoo nageenyaa Moqaadishoo keessatti argamuuti. Mohaammed haala kanaan duraatii wajjiniin yommuu wal bira qabanii ilaalan gareen Al-Shabaabii waggoottan dhiyoo kana keessa maallaqaan jajjabaachaa akka dhufe bilbilaan VOA wajjiniin yommuu dubbatan himanii waraanni naga eegdota gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessa jiraatullee Al-Shabaab yaaddoo qabatamaan naannicha keessa jiru ta'uu isaa himaniiru.
That development is coupled with the increased insecurity as of late due to the ongoing civil war in Ethiopia and the underlying political and social.
Walwaraansa Itoophiyaa keessatti adeemaa jiruun kan ka'e nageenyi naannichaa haala abdachiisaa hin taane keessa seenee jira. Akkasumas walqoodiinsi siyaasaa fi hawaasummaa bubbulee guutummaa naannichaa keessatti nagaa dhabiinsi akka babal'atu taasisee jira.
jedhanii itti dabaluudhaanis haala dhiyeenya gareen al-shabaabii daangaa Itoophiyaa ce'ee naannoo Somaalii keessatti raawwatirraa yommuu hubatamu gareen sun miila fageeffachaa babal'achaa deemuudhaa fi yaada inni qabu mul'isuu danda'aa jedhan Mohaammed Hussein Ga'as. Gareen al-Shabaab waggoottan kudha shanan darbanii fi mootummaa Somaaliyaatii fi waraana naga eegdota gamtaa Afrikaa wajjin lolarra jiraachuu isaa gabaasni Mohaammed Daayisanii Moqaadishoo irraa VOA'dhaaf qindeesse kun ibsee jira.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Jiraattonni gaanfa Afrikaa miiliyoonii 20 ta'anii rakkina wabii midhaan nyaataatii fi saaxilamanii jiru. Naannichi waggoottan afuran darbanii fi balaa hongeetiin dararamaa jiru onkoloolessa dhufu keessa waggaa shanaffaa keessa seenuudhaaf deemaa jira. Kutaan gaanfa Afrikaa waggaatti waqtii roobaa lama qabaa jedhanii bulchituun dhaabbata misoomaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID Samantaa Paaworii yommuu dhiyeenya kana Somaaliyaadhaa fi Keeniyaa keessatti bakkeewwan hongeedhaan miidhamanii daawwatanii turan. Samantaa Paaworii dhiyeenya kana haasaa Waashinkeen keessatti taasisan irratti akka ibsanitti gaanfa Afrikaatti waggoottan afur walitti aansee bokkaan roobuun diduun seenaa keessatti yeroo jalqabaatii fi akka ta'e himaniiru.
Today, pasture lands are turning to dust, and in near biblical scenes, weakened farm animals are dying of disease. To date, at least.
Bakkeewwan beeladoonni margarraa dheedan gara dhukkeetti jijjiiramanii jiru. Bakkaawwan kitaabni qulqulluun maqaa dha'utti naannoleen dhiyoo jiran keessatti beeyladoonni qotiinsaa laafanii dhukkubaan dhumaa jiru. Hanga ammaatti Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti beeyladoonni miliyoona torba ta'an du'aniiru. Bishaan ga'aan dheebuu isaan baasuuf margi nyaatan hin jiru.
Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi karaa USAID'n biyyoottan sadan hedduu miidhaman Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaadhaaf kan oolu gargaarsa namoomaa barbaachisaa ta'e doolaara biliyoonii tokkoo fi qabxii lama kennee jira. Lubbuu baraaruudhaaf dursanii gargaarsa namoomaa irratti maallaqa baasuun daran barbaachisaadha. Itoophiyaa keessatti waggaa kana qofa namoottan miiliyoonii saddeetii fi qabxii tokko olii rakkina hongeetiin kan ka'e jireenyi itti hammaate gargaaruudhaaf kan oolu doolaara miiliyoonii dhibba jahaa fi miiliyoonii jaatamii saddeetii yuunaayitid isteetsi kennitee jirti. Keeniyaa keessatti hongeen namoottan miiliyoonii afurii gara beelaatti dhiibee jira. Hawaasni bakkeewwan guutummaatti gammoojjii ta'anii fi walakkeessi isaanii gammoojjii ta'e keessa jiranii rakkina hongee kanaanii hedduu miidhamaniiru. Dhuma ji'a caamsaa keessa oomishni midhaanii dhibbeentaa torbaatama ta'u baduun isaa gabaasamee jira. Beelladoota miiliyoonii lamaa fi qabxii afur dabalate. USAID Keeniyaadhaaf gargaarsa nyaataa atattamaa gargaarsa namoomaa fi misoomaa barbaachisaa ta'anii fi kan oolu doolaara miiliyoonii dhibba lamaa fi miiliyoonii shantamii shanii kennee jira. Somaaliyaa keessatti namoonni miiliyoonii torbaa fi qabxii tokko ta'anii rakkina hongee kanaanii miidhamanii jiru. Beelladoonni qotiinsaa fi oolanii miiliyoonii sadii ta'anii du'aniiru. Daa'imman miiliyoonii tokkoo fi qabxii afur ta'anii dhuma bara kanaa keessa hanqina midhaan nyaataa madaalawaa ta'ee fi saaxilamuuf deemu. USAID gargaarsa namoomaa fi misoomaa barbaachisaa ta'an doolaara miiliyoonii dhibba afurii fi miiliyoonii torbaatamii ja'a ta'uu uummata Soomaaliyaatiif kennee jira. Kunis gargaarsi waliigalaa waggaa kana taasifame gara miiliyoonii dhibba torbaa fi miiliyoonii torbaa ta'uu isaa mul'isa. Gargaarsi namoomaa kun fedhii yuunaayitid isteetsi lubbuun jireenya uummata Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaatiif qabdu kan agarsiisudha. Samantaa Paawor haala beelaa hedduu babal'achaa deemaa jiruu fi du'iinsa miiliyoonatti lakkaawamu dhaabuudhaaf mootummaawwan biroo nu wajjiniin dhaabbatanii akka nu wajjiniin dhaabbatan gaafannaa jechuu isaanii ibseera. Ibsi gulaalaa mootummaa yuunaayitid isteetsi gargaarsa namoomaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa ilaalchisee bahe kun.
Egaan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kana fakkaata ture tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii tiwiitarii fi inistigraamii irratti argachuu dandeessan marsariitii keenya irraas vii'oo'ee afaan oromoo jettan ni argattu sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsa'u irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatinaa. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amante akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessaa jirtu immoo tuujubee horaati tigisti gammee torban dhufuu hojiitti deebiti kamisa kanaaf istiidiyoo keenya 55 irraa kan isin keessummeesse aannu gusuutaa mireeti nagaatti nuti turaa halkan gaarii.